dicho.
turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute bakunzi bacu hano i washington dc muzindukanye na jodiane ninahazwe ikaze mu makuru n'ibiganiro tubafitiye muri kino gitondo muti rero twabateguriye iki mu kanya turaza guhera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini vya afurika inyuma y'ayo makuru haraza kuza ikiganiro ejo inyuma y'ico kiganiro c'urwaruka muca mukurikirana dusangire ijambo musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahere mu yagezweho ijyanye no ku isi tuyafatiye muri afurika y'epfo aho abajejwe gutabara ejo kwa gatandatu bashoboye kurokora umuntu umwe agihumeka nyuma y'iminsi itanu yari iheze asenyukiwe ko n'ibibomoke vy'inyubakwa y'igorofa zitanu inyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere w'ino ndwi turiko turasozera niyo mu gisagara citwa george kiri mu burengero bw'intara ya cape abategetsi b'iyo ntara bavuze ko igihe iyo nyubakwa yasenyuka ku munsi wa mbere abantu mirongo umunani n'umwe ari bo bari bayirimu muri aba cumi na batatu vyaramaze kwemezwa ko bitavye imana mirongo ibiri n'icenda bararokotse mirongo itatu n'icenda nabo baracarondererwa iyo bari buramatari w'intara yabereyemwo ino nsanganya yavuze ko kubona hari uwashoboye kurokoka inyuma y'amasaha ijana na cumi n'atandatu ari igitangaza cigendera ibikorwa vyo kurondera abagera kuri mirongo itatu n'icenda biracabandanya ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda duce tubandaniriza mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Israel yaraye igavye ibitero mu bice bitandukanye vy'intara ya Gaza. Ni nyuma yuko ku munsi wa gatanu Amerika na ONU vyatangaje ko birajwe ishinga n'ingene Israel iriko iritwara mu ntambara ihanganyemwo na Hamas. Amerika n'ishami mpuzamakungu ONU vyavuze ko ari nkamwe Israel yogaba ibitero mu gisagara ca Rafa kiri mu bibarizwamo abantu benshi vyobara kaga. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko mu bibanza Israel yagavyemwo ibitero ejo kwa gatandatu harimwo ivyegeranye n'imicungararo yaho ishami mpuzamakungu onu ryemeza ko israel yazibiriye imfashanyo z'abagiraneza bashaka kwinjiza kugira ngo bahe abanyagihugu bo mu buseruko bw'igisagara ca rafa intara ya amerika na onu bitabariza icegeranyo ca amerika cari kirindiranywe igishika ku munsi wa gatanu casohotse cerekana ko israel yarenze ku mategeko yubahiriza agateka kazina muntu mu gukoresha nabi ibigwanisho amerika yahaye Israel ariko aha Amerika muri ico cegeranyo yakoze bice mu bushikiranganje bujeje imigenderanire yayo n'ayandi makungu iragwa ikagaruka igira iti nta bimenyetso sindamusiga dufise ko vy'ukuri Israel yakoresheje ibigwanisho vyacu mu guhonyanga amategeko mpuzamakungu icegeranyo ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwasohoye kigaruka ku vyagirije vy'uko Israel yahonyanze uburenganzira bwa muntu casohotse inyuma y'imisi ibiri gusa perezida wa Amerika Joe Biden agabishije ku mugaragaro ko hari imfashanyo y'ibikoresho vya gisirikare zitazongera gutangwa ari nkamwe Israel yogaba ibitero mu gisagara ca Rafa igisagara twabwiye ko ONU yemeza ko kibarizwamwo abantu benshi bateshejwe izabo abariyo bagera ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana ane n'ubwa mbere rero leta ya Amerika iramutswa Joe Biden ishikirije impungenge nkizi kuva intambara ya Hamas na Israel yaduka ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu ni mu karere k'ibiyaga binini umurwi urwanya ubutegetsi bw'uburundi ruretabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'uburundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vy'umurwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu bujumbura ku munsi wa gatanu mw'itangazo umurwi ruretabara wasohoye wagize uti mu kiganiro ubushikiranganje bujeje umutekano w'uburundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyesha amakuru umuvugizi w'ubwo bushikiranganje pierre nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa red tabara kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu burundi ku mpande zitandukanye ata amatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'uburundi muri ivyo bitero itangazo ryashizweko umukono na patrick nahimana avugira igisata ca politike muri red tabara ribandanya rigira riti red tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero nta munsi wa rimwe uwo murwi uzigera ubangamira inzirakarengane z'abasivili muri iryo tangazo ijwi rya amerika dufitiye kopi red tabara yongera ko iti ubutegetsi bw'uburundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze uburundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze redi tabara irahojeje imiryango y'abakozweho n'ivyo bitero umugwi redi tabara ugwanya ubutegetsi bw'uburundi ugize ico uvuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu bemeza ko ibitero vy'uno wa gatanu ari inkinamico y'ubutegetsi bw'ico gihugu igamije gusamaza amakungu n'abanyagihugu kugira ngo ibibazo bimaze iminsi bihanze uburundi birimwo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwakabeho kuva uburundi bwabaho n'amajambo perezida w'ico gihugu amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukana vyibagiranwa ariko hari n'izindi mpande zivuga ko ari ibitero bishobora kuba vyagabwe n'abatishimiye ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka uwemera kuvugira kuri mikro zacu izi mpungenge zose zemejwe n'abatandukanye bakurikirana hagufi politiki y'Uburundi barimo abatavuga rumwe na leta abaharanira agateka ka zina muntu n'abegereye ubutegetsi ico bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu basaba kwiyubara kuko kubwanditse ubwo butumwa umutekano wari gushobora guhungabana umwanya n'uwundi ku munsi wa gatanu uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade zitegwa kwa gatanu begamiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kurumenya kubera ko rukoresha amazina rwihishwa arimwo nk'ayitwa urutare hagati aho uburundi bwegetse kandi ibitero vy'uno wa gatanu ku rwanda naho ataco u rwanda rwari bwabivuge ko kugeza igihe twategura iyi nkuru inshuro zitari nke ala mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda yumvikanye akatari gake avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u burundi ku bitero vyegekwa ku gihugu ciwe ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya amerika yategurishije ku bakunzi bayo mu burundi reka muyisomerwe na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda nk'uko bishikirizwa na liyetena koloneli do polise pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murango wo kuri wa gatandatu uwagirizwa gutera ico gisasu buhunguvena yahavuye afatwa afatanwa n'iyindi grenade atari bwaturitse muri ico kiganiro nyene liyetena koloneli do polise pierre nkurikiye yavuze ko u rwanda arirwo ruha inyigisho n'ibigwanisho abo baza gutera ivyo bisasu rukabinjiza mu gihugu c'ubu burundi rubacishije mu mugwi wa redi tabara dufatiye ku matohoza amaze gukorwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira bano bantu bategurirwa mu gihugu c'u rwanda ni ukuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu c'u rwanda mu gihugu c'u rwanda hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita redi tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'uburundi ku rubibe rw'uburundi aho bashobora guca binjira mu gihugu c'uburundi kuri ivyo leta y'uburundi yagiriza u rwanda u rwanda rwo naco rurabitangaza ko umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe x rwahoze rwitwa twitter igihe c'isaha zine n'iminota mirongo itatu n'umunani z'uyu wa gatanu nyene akaba yaciye ashikiriza ubutumwa abarundi aho yahojeje abakozwe ko n'ico gitero yise c'iterabwoba agira ati turahojeje ivy'imvamutima abakomerekeye mu gitero c'iterabwoba gihejeje kubera ahahoze isoko nkuru ya bujumbura bene burundi nimugumye umutima iterabwoba ntiryigeze ritsinda amahoro bitebe bitebuke ababikora bazofatwa bakubitwa intaye mu gahanga imana niyo nkuru mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu bari mu mirimo yabo n'abandi barengana bariyamiriza ivyo vyaraye bikozwe bakavuga ko bababajwe n'inzirakarengane zakozwe ko n'ivyo bisasu iyo ngendo iragayitse rwose kwaka ubuzima umuntu ingendo yo gutera ivyatsi by'ukuri ni iby'agahomerabunwa birababaje cyane umunyagihugu by'ukuri duca tubura ukuntu bishobora kubaho ibi bintu ndabiteye ivyatsi kubera n'ibintu bitwara abantu b'inzirakarengane ataco bazira jewe rero nk'umunyagihugu akorera mu gisagara cya bujumbura ndabiteye ibyatsi nivuye inyuma ku ruhande rwacu turababaye kandi turatuntuye kuko bariko bazira ubusa ntaco bazira bamwe bamwe urabona twirirwa mwibarabara nyine twirirwa turironderera ubuzima bibaza inyungu abariko barabikora babikuramwo basaba uwo wese abiri inyuma gukubitiza agatima mpembero akareka umunyagihugu agahangana n'ubuzima bavuga ko butoroshe muri no minsi none nk'ubu nk'abantu baraye bacitse amaguru wibaza inyungu wibaza ko ari iyawe hagowe abaraye babuze guterekana nde mu isoko inyungu ni yahe kibureho umwana wadapfiriyemo agapamwo mwene w'urundi mugenzi wawe inyungu ni yahe ababigira nibahagarike kubera nta nta nyungu n'imwe bazobikuramo yoba bikora canke ari nyuma yavyo ni uko yogarukana agatima buntu abihagarike kuko nta nyungu ariko araronka amaraso y'umuntu yasheshe ntacyo bikumarira basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza hagafatwa ababikoze n'uwo wese abifisemo uruhara bashirwa imbere y'ubutungane borondera amatohoza ka- ababikoze bakabihanirwa mu gihe bofatwa twosaba leta mbere ndetse n'abajeje umutekano bakadufasha by'ukuri abo bantu bagafatwa hakaba amatohoza yimbitse kugira ngo umunyagihugu by'ukuri akingirwe ahubwo leta niraba icyo yokora kuko twebwe abantu bato bato turarushe tumerewe nabi ntituzogira ko turiko turahangayika n'ubuzima twongere duhangwe n'abantu bariko baraturondera nibaraba ukungene bokwegera barya bafise ivyo bapfa twebwe abantu bato bato turiko tura- tura- abo banyagihugu bavuga ko n'ubu bafise ubwoba kuko ngo hagize agakoma umuntu aca yibaza ko ari byo bisubiriye basaba abajejwe umutekano kubandanya habarikanuye mu gihe mu kiringo kidashika indwi imwe izo grenade zatewe mu bibanza bitatu biri mu makaritiye n'amakomine atandukanye y'igisagara ca bujumbura izo grenade zatewe igihe c'isaha imwe n'inusu zirenga z'ijoro n'izo grenade zitatu zaturika zatewe ahari amabisi aja mu mirango gasenyi na marambya iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura ababibonye muri ayo masaha imirongo y'abari batondeye amabisi nayo nyene adahari muri kino gihe kubera ikena ry'igitoro yari miremire cane abandi barundanye bibaza uko bataha niko kumva urwamo rw'ivyo bisasu bagahundagara abo byafashe batangura gukoma induru batabaza abandi nabo biruka banyaga amagara muri ako kanya haciye hibonekeza abajejwe umutekano batari bake muri ico gituro uwari mu gisagara wese yagerageza kuraba uko ahava abafise bagenzi babo bakozwe ko batangura kubatabariza uwufise uwiwe arangurira imirimo mu gisagara hagati amuhamagara amubaza ko yoba ari yakiri imiduga yo mu bwoko bwa taxi voiture n'iyindi yaciye itangura gusomba abantu ibajana mu bitaro bitandukanye inyuma yaho mu masambiri z'ijoro ikindi gisasu caciye gituritswa imbere y'ikambi y'igipolisi gicunga inzego z'igihugu iri muri zone ngagara aho bita kuri mercedes officier ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi kandi abarimyi b'ibiterwa njabukamazi arivyo ikawa icayi n'impampa batangaza ko ari kabiri na rimwe bagaheba kurima burundu ivyo biterwa basigura ko ivyo biterwa njabukamazi bibatwara uburyo bwinshi ariko hageze gushora bakaronka intica ntikize inkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwe na desire hatungimana ivyo biterwa njabukamazi abarimyi bidoga ko ata kamaro kanini bikibafitiye nko mu myaka iheze ifaranga ry'uburundi itarata agaciro biri mu vyinjiza mu kigega ca leta amafaranga y'agaciro ku rugero rwa mirongo itanu kw'ijana nk'uko urubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu ruvyerekana ikiro c'ikawa idatonoye mu gihe c'iyimbura kigurwa amafaranga y'amarundi igihumbi n'amajana atatu na mirongo umunani abarimyi b'ikawa mu ntara ya ngozi intara ya mbere mu gihugu yimbukamwo ico giterwa njabukamazi ku bwinshi bavuga ko kurima ikawa muri kino gihe ari uguta umwanya girikushaka bert umukenyezi w'imyaka mirongo itanu ni umwe mu barimyi b'ikawa bo muri komine busiga tumaze kubona ingene leta iriko irashira inguvu ku kigori ariko iyi kawa leta batubwira ko igurwa amadolari kandi ikawa ari ihemba abakozi bakorera leta ariko rero turiko turaraba umenga iriko irahonyangwa n'igiterwa c'ikigori ni ukuvuga umuntu ashoye ibigori ataha yivuga amazina ari naco gituma leta ikwiye kugira ico yumviriye ku murimyi w'ikawa abarimyi b'icayi bobo bavuga ko kurima icayi ubu ari nko gukunda igihugu bakavuga ko amafaranga amajana abiri na mirongo umunani ihinguriro ry'icayi rya leta ariryo otb ribaronsa ku kiro aherera mu bikorwa vyo gukora ico giterwa vyonyene minani vital ni umurimyi w'icayi muri komine muruta twebwe icyayi n'ukuri mu ruta turagikunda je mbaha nyene je nagire ndababwire ingorane twebwe rero tuvuga ingorane dufise twarigeze kuvuga ivy'icayi kunge n'umuntu agisoromye kubera imvura n'inyi ashobora no kugwara tugasanga nta mafaranga duhembwa ubu rero je jambo narinje gushikiriza mwanya kuba mwebwe muri ngana mwumva tuvuga tuti ntitwopfa ngaho tutabibabwiye ni none iri ku mutima amafaranga burya ni make cane gose abarimyi b'ipampa bobo bavuga ko iyo ihinguriro rya leta kojeko ribaguriye umwimbu wabo batareba ku gihe ayo bita amafaranga y'intica ntikize angana na majana indwi ku kiro razaro ntibagirirwa w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ni umwe mu barimyi b'igiterwa c'ipampa bo ku mutumba mparambo mu ntara ya cibitoke igiterwa c'ipampa ubu ntikifashe neza ariko mu mwaka yahera cyari kimeze neza kubera ko twarashoboraga pampa tukaronka udufaranga ku gihe twigisha abana tukubakamo utuzu tukororamwo n'udutungwa ariko ubunya ntibigishoboka kubera igiciro ari gito turima duhomba iyo tubabajije ibintu by'amafaranga batwongera igiciro bavuga ngo bagiye kubiraba ngo bazovugana na leta ariko twararindiriye leta ntakirakora ko na kimwe kw'icyo kibazo cy'amafaranga kugira ngo batwongere igiciro mu nama n'abakorera mu gisata c'ikawa mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yarakariye abarongoye amashyirahamwe ya leta ko biba abanyagihugu yafatiye ku ntica ntikizi ishyirahamwe rya leta rijejwe gutunganya igiterwa c'ipampa rironsa abarimyi b'ico giterwa mu minsi heze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa nabazivye amatwi iyumviye umwenegihugu bamugurira amahera amajana atanu na mirongo itanu ikiro bagaca bagurisha muri afritextile ibihumbi bitandatu n'amajana indwi na ugaca uvuga ngo kongera ko yatembagaye mbwira ayo mahera iyashirahe nimwaba rero ariyo misiyo mufise gusambura uburundi kugira duhangane n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turariko azotunesha ku basesenguzi ba politiki y'uburundi sijyambere umukuru w'igihugu agabisha abanyonora ubutunzi bwa leta n'abarya ibiturire nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe oricom rirwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu kiganiro gabriel rufyiri arirongoye yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika asaba ndayishimiye kuva mu majambo agafata ingingo kubivuga nivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu bimuraje ishinga murabona yabivuze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri arabivuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe arabivuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri arabivuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ubu uwe yarabivuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane si imyaka ine none mu by'ukuri abarundi bakeneye ko babivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo abarundi bakeneye ko afata ingingo ivyo biruko mu gihe umushikiranganji Odace Niyonzima ajejwe ikigega ca leta aherutse gushikiriza inama nshingamateka ko amashirahamwe leta ifisemwo imitahe ahomba miliyoni mirongo ine n'umunani z'amadolari ya Amerika ku mwaka ku mwaka uwarongoye ishirahamwe Oricom akavuga ko kurya ibiturire no kunyonora ubutunzi bw'igihugu bitera vyunyuka kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi asigura ko vyunyuwe nuko muri leta arongoye muri kino gihe atabushikiranganji bujejwe intwari ibereye bukivugwa eka mbere ko na sentare ijejwe kurwanya ibiturire yahora yafuswe ijwi rya amerika tubandanize ku kiganiro ejo
bihe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mukomeje kugubwa neza aho muhereye mu bice bitandukanye by'isi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mukimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karema patrick mbaye ikaze amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu gutanga igitekerezo no kugaragaza uko yiyumva mu gihe runaka gusa nubwo bimeze gutya byagiye bigaragara ko hari abantu mu gihe bari gutanga ibitekerezo barengera bakavuga cyangwa bagatangaza mu ruhame ubuzima bwite bw'undi muntu batabiherewe uburenganzira ingingo ya cumi n'icyenda mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu wese ko afite uburenganzira bwo kugaragaza uko yiyumva cyangwa se uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo buri wese afite uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo hari bamwe bagaragaza ko hari abarengera ndetse kandi bakaba bavuga ibintu bigira ingaruka ku miryango ya bamwe ndetse n'abo bakomokaho urugero aha twavuga ni ibyamamare muri rusange aho usanga hari ababinjirira mu buzima bwabo bakabushyira hanze bityo bikabagiraho ingaruka zitari nziza ese nubwo ari uburenganzira bwa muntu gutanga ibitekerezo cyangwa se kuvuga uko umuntu yumva birakwiye ko umuntu avuga mugenzi we mu ruhame uko yiboneye ese haba hari icyo amategeko avuga kuri iyi myitwarire munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuriza pacifique atugezeho byinshi kuri iyi ngingo nimujye kure
turi mu muhanda werekeza i nyamirambo kurya nyuma aho umuhanzi habyarimana jean batiste uzwi ku izina rya bati waririmbaga mu itsinda rya just family atuye akaba n'umukinnyi wa sinema avuga ko hari abantu bisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko bakinjira mu buzima bwite bw'abantu dore ko nawe ngo byamubayeho nk'uko abisobanura muri aya magambo nejo bundi ejo bundi ejo bundi ntabwo se mfata ku mavuta mvuze avuga ku mugore wanjye sinzi babibonye avuga ngo ndarongoye ngo umugore mubi ngo w'umukene ngo w'umudiaspora mubi cyane w'umukene tonye iyo ni harassment yo guharasinga umugore w'u- wa- wa mugenzi wawe arongoye ngo umudiaspora ngo mubi ngo w'umukene ibyo byonyine ubwayo ni harassment ku buryo n'umugore wanjye yarakaye ashaka gu- kurega yabujijwe n'ikiza kutamurega ninjye yamubujije ninjye yamubujije ndabona ati nifa- ni- nzavugana nawe kuko numva sitiri nubwo anamurega aga- agakurikiranwa akanafungwa byari kugaragara ntabwo byari kumvikana ko ari umugore wa bahati umufungishije ahubwo byari kuvuga ko ari bahati wafungishije fata nicyo cyamba- nicyo cyonyine cyambabaje nawe ubundi yavuga njye njyenyine nta kibazo kuki wanyinjiriye mu buzima kuriya famiye zanjye guhera umuha warning ku buryo iyo akoze irindi kosa especially kuri cya kindi amubujije aho ho bihita biba ikibazo gikomeye hahita hagaragara ko hari ikindi kintu kirimo ariko iyo umuntu wahaye warning akabyumva cyane waba ujya kumuregera iki nanjye nakoze ikiganiro muha warning mu kiganiro kandi yarakirebye so kuba atarongera kugira icyo kuvuga kuri njye rero ni uko yumvishe ko nawe yakoze amakosa umuhanzi bahati yumva bisanzura mu gutanga ibitekerezo hari aho bakwiye kugarukira bagiye batubeshyira aba- bagiye baduhimbira ibintu byinshi cyane ariko iyo ugiye kwinjira mu miryango mu mafamiye y'abantu aho uba utangiye kurengera burya aho ni ikibazo kiba gisaba kugira ngo abantu batangire barebe uwo muntu kwanza hari ikindi kibazo baba bafitanye nu- na runaka twebwe ubwacu twahangana wamvuga inkuru mbi ntange nkaza no kuri radiyo nka- nkakubwira ni nayo mpamvu abasitari benshi cyane cyangwa ibyamamare byinshi cyane uba utazi abagore babo cyangwa se ugasanga ntabwo uzi mama we ntabwo uzi papa we si uko baba batabafite ariko bafite ubuzima bwabo bibereyemo kandi nabo ubwabo barimo ntabwo tuzwi nka mama ahantu akora ba- ni urugero bavuga ati umuhungu wawe tuba twamubonye bara- baranze ariko bazi ko- ariko ntabwo bashobora kuwambona so mu bibazo bye byose byavuka mu kazi ka mama njye ntabwo nazamo kuko ntabwo ngomba kuba involved mu bibazo byo mu gihe nakorana nawe niyo mpamvu natwe no mu kazi kacu ababyeyi bacu batagomba kuzamo kuko ntabwo bakorana natwe niyo mpamvu abagore bacu batagomba kuzamo bamwe mu banyamakuru bamaze imyaka itari mike mu mwuga w'itangazamakuru bavuga ko benshi mu batanga ibitekerezo bakarengera biganje mu bakoresha imbuga nkoranyambaga iri defonse sinabubariraga na newe mwiza animari abanyamakuru bamaze imyaka irenga cumi n'itanu mu itangazamakuru bavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa zigisha abantu kwisanzura batabangamiye uburenganzira bwa bagenzi babo ntekereza ko kimwe cyonyine numva abantu bareba uwo muntu urimo uvuga ni nyina w'umuntu cyangwa ni se w'umuntu nibura twubahe wubahe umuntu none usigara uvuga ngo uyu ari mama basesengura gutya uyu ari jyewe bashyize kuri ino karayi ishyushye byagenda gute tushyiremo akantu ko kubaha usesengure udasesereza ariko hanakwira uburyo navuga ngo bwo gukurikirana ku buryo tutajya gufata umuntu kuko yamaze kurengera kuko numufata amaze kurengera uwo yamaze kwica mu mutima amaze kumwica mu mutima uwo yamaze kwanduza amubwira amushora mu ngeso mbi yamaze kuzimushoramo wamaze gutera guhunga no kwanga igihugu yenda yamaze ku- ku- kubikora ahubwo nibakumire niba ngombwa haba amahugurwa ahoraho yenda youtube ntibavuga ngo zabanza kwiga ibi ariko ushobora kumubwira uti niba ushaka gukora ibi saba ubu burenganzira kuko ibitekerezo uri gushyiraho byagiye mu murongo w'itangazamakuru ko uri gukwirakwiza hari ibyo ushobora gushyiraho wivugira ibyawe ushobora gufata indirimbo ukayishyiraho ni urugero ariko hari n'ibyo ushyiraho bigasaba ko hari ubundi bumenyi wagombye kuba ufite nibyo uwaguhaye uburenganzira we yenda youtube cyangwa aho social media yanditse ibyo we ntabireba cyane ko ntibiri mu rurimi rwawe naho hari amategeko n'amabwiriza ariko se bene wanyu b'abanyarwanda bene wanyu muhuje ururimi muhuje umuco uri kubaha iki none aha rero ntibivuga ngo gira umutimanama ariko nutagira umutimanama leta nawe nikurebe uretse ibitekerezo bitangwa hari n'abaturage babyakira nk'ukuri bakabitangaho ibitekerezo bakurikije ibyavuzwe kuri uwo muntu twizeyimana robert boduwe umuhuzabikorwa w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax place avuga ko abaturage nabo bakwiye kujya basesengura bakamenya amakuru y'ukuri n'atari ukuri icyakorwa ni ukwigishwa urumva hari icyifuzo cyatanzwe na unesco ivuga icyo twita media and information literacy kwigisha itangazamakuru kwigisha itangazamakuru ni ukuvuga ngo si ugushyiraho fakite y'itangazamakuru muri kaminuza ahubwo ni uko guhera muri mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye muri univerisite umuntu yiga itangazamakuru akiga gu- gutangaza inkuru akiga gusoma inkuru no kuyumva kuko abantu benshi ntabwo bazi kumva amakuru burya umuntu yumva inkuru kuri radiyo ariko ntayumva uko inkuru ayumvisha umuntu akumva inkuru ivuzwe na pacifique akayitira pacifique kandi mu by'ukuri ari inkuru ya gitifu runaka bivuze rero ngo birasaba ko abo bantu bigishwa bakigishwa kumva amakuru bakigishwa gutangaza amakuru bakabimenyera abaturage bafata ayo makuru bayasoma bakwiriye kwitwara gute mu gifaransa hari terime tugira ngo prendre des choses avec des pincettes ni ukuvuga ngo kwifatira hagati na hagati ukavuga uti iyi nkuru mirongo itanu ku ijana ishobora kuba ariyo mirongo itanu ku ijana ishobora kuba atariyo bivuze ngo nibyo navuze twari tuvuga kiriya twita media information literacy abantu bige gusoma amakuru bige kumva amakuru babitozwe bibe umuco kuko eh, nituvuga eh, icyamamare mu muziki tuvuge ngo mfate Bruce Melody niwe tuzi mu Rwanda w'umuhanzi ba- umuntu akubwira ati Bruce Melody eh, imodoka ye yagonze kuko yari yasinze ibyo ngibyo bisaba ko um- umuturage wa Nyabitekero ubyumvishe agomba kuba afite uburyo bwo kuba yaverifiya mu by'ukuri rero birasaba ko abo bantu babitozwa bakabyigishwa nta kindi gisubizo tubona mu by'ukuri kuko uko nabivuze amategeko yagiyeho ah, iki, ugasanga ntacyo ahinduraho ariko abantu babyigishijwe byatuma umuntu amenya kumva no gusoma amakuru no kuyatangaza ni mu gihe rushingabigwi emmanuel umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb avuga ko hari kuvugururwa politiki y'itangazamakuru izanafasha kugenzura ibitambutswa mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ubu nakubwiye ko hariho hara- haravugururwa politiki y'itangazamakuru izakurikirwa n'amategeko Eh, ni ukuvuga ngo i- iyi mihini mishya y'ikoranabuhanga cyane cyane yakorwa hiki ari naho biganisha cyane cyane mu kwigisha a- ari abatanga amakuru ari n'abayabona ariko nanone ku bafite amakuru hariho harashyirwamo imbaraga ku buryo kuko iyo tuvuga ubwisanzure harimo n'ubw'abatangazamakuru n'abanyamakuru ku buryo iyo umuntu yabuze amakuru rimwe na rimwe hari igihe atangaza ibitari byo kubera ko yabuze ama- amakuru ku itangazamakuru ry'umwuga byo umurongo urahari ni ukubaka urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ni ukunoza ama- amategeko n'ubukangurambaga hari icyo ubukangurambaga buzafasha mu bantu mu kwisanzura mu gutanga ibitekerezo batabangamiye ubuzima bwite bwa muntu cyane cyane ko ubu twatangije ihuriro ry'abantu bose bagira aho bahurira n'itangazamakuru ubwo ni ukuvuga ngo ni, ni inzego za leta ni inzego z'abanyamakuru ni abafatanyabikorwa rimwe za development partners abantu bose baza kudufasha kubaka ubushobozi gukora za raporo dufite inama ya mbere byo kuganiraho tuvuga ngo ni ibihe by'ingenzi tugomba guhurizaho imbaraga ngo tubikemure ni ibi birimo kuko cyane cyane ibi- ibi- ibibazo bizanwa n'ikoranabuhanga ni ibibazo biri ku isi ntabwo ari mu rwanda gusa tukavuga ngo ibi bintu twafasha abantu gute kugira ngo iri koranabuhanga ridufashe kubaka kurusha gusenya Eh, i- ubwo bukangurambaga turashaka kubufatanya ni kimwe mu bintu byihutirwa dushaka gukora mu itangazo mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya cumi n'icyenda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo nta nkomyi no gushaka kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose hatitawe ku mipaka mu ngingo ya cumi na kabiri y'iri tangazo ikomeza ivuga ko ntawe ugomba kwivanga mu buzima bwite bw'umuntu umuryango mu biganiro hagati y'abantu kandi ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko mu gihe yahuye n'icyo kibazo nkuru nziza pacifique ku bw'ikiganiro ejo
bakunzi bacu rero mutubwire ese nihe umuntu akwiye kugarukira mu gihe atanga igitekerezo by'umwihariko avuga ku bandi muraza kutwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu na cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse n'urubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko mizero kerespe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse kandi na nadine uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none ndabashimiye ikiganiro ejo nakagaruka mwari kumwe nanjye kareme ya patrick nawe ubutaha
umva uko ngusabira nsenga nsaba imana kukuza yuzuza amahoro yeah. ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari we ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uheza uwakekaga uramenye ntuzimike izindi mana
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho tubaye turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro n'umuhinga bw'ivyuma mwarimu yazindukanye na diana nini nahazwe mu kanya bagenzanje baraca babashikiriza ikiganiro dusangira ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.